turashimire ko mubandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe nshuti bakunze muri kumwe natwe mu biganiro vy'uno munsi hano muri studio y'indwi muri kumwe na joy diane ninahazwe ngiye kuremesha ikiganiro muri isanga muri isanga mukunda muyumva ku mirongo migufi ya shortwave ku bari mu burundi no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu kuri mwebwe mutwumva muri mu rwanda abari uganda mu karere ka kisoro mwiriwe gute namwebwe muratwumva atankomazi kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice icenda ya radiyo ijwi riyobora turi live ku isi hose kuri wezi itatu akaburungu radio yacu voa akaburungu com adrese ya facebook yacu instagram na youtube ikaba voa radio yacu
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
kuri uno wa kabiri muri turukiya hasubiye gutangura ibindi biganiro bigamije gutorera inyishu intambara uburusiya bwatanguje muri ukraine ukwezi kurarenze ibiganiro bibaye mu gihe ukraine iriko isa nk'isubiza bimwe mu bisagara bimwe vyari bimaze igihe vyigaruriwe n'ingabo z'uburusiya hagati aho ibitigiri vyerekana ko abanyagihugu ba ukraine bamaze guhungira ahatandukanye baharugwa hafi mu mamiliyoni ane muri muri isanga y'uno munsi twabatumiriye umuririmvyi w'umunyarwandakazi mukunda clarisse karasira aho afatikanije na bagenzi biwe b'abanyamerika itariki icenda z'ukwezi kuza kwa kane bazoremesha igiteramo co gufasha impunzi za ukraine zahungiye mu gisagara ca portland kiri muri leta ya maine ico giteramo kizobera muri maine clarisse karasira asigaye abamwo turi kumwe rero ku murongo wa telefone clarisse karasira mwaramutse gute ngaho muri maine portland
twaramutse neza cyane namwe muri amahoro twe natwe washington dc turaho hakanye bukebuka ariko turiko dusa nkabegereza muri vya bihe vyo gushuha yego rwose eko ikaze rero muri muri isanga y'uno munsi twari tukumenyereye tugutumira tuyaga ku vy'ubuhanzi bwawe turabigaruka ko kuri umuhanzi ariko turibanda cane ku gikorwa uriko urategurana n'abaririmbyi bagenzi bawe bo muri amerika aho mugiye gukora igiteramo co kuzofasha impunzi zo muri ukraine ico gikorwa kimeze gute ico giteramo kizoba cifashe gute
urakoze cyane diane ni igitaramo koko nk'uko bivuze kigamije gufasha abavandimwe bo muri ukraine bahunga baza inaha aho turi ntabwo cyateguwe nanjye cyangwa n'abo bahanzi tuzaririmbana cyateguwe na na kampani yitwa one long fellow square itegura iby'umuziki hano n'ubundi ni inzu ikomeye ikora iby'umuziki ifatanyije n'umuryango mpuzamahanga witwa partners for world health kugira ngo babashe gushyikiriza inkunga abo bantu bari n'aha bavuye aho ngaho hakurya rero ngewe ndi umwe mu bahanzi batumiwe bina kuzaharirimba abenshi ni abinaha ndetse ahubwo bose ni abinaha abenshi ni kavukire ndumva ari ngewe mushyashya muri bo ni abaririmbyi bangana gute abanyamerika baririmbira muri mene gusa canke hariho n'ayandi maleta atandukanye barimwo
baririmbira no muri leta zitandukanye ariko harimo abenshi bo muri meni banazwi basanzwe baririmba cyane abantu b'inaha barabazi cyane
uri umwe mu banyafurika bo mu karere k'ibiyaga bigari basabwe kuririmba muri icyo giteramo cyo gufasha abo muri ukraine hari abandi bahanzi batandukanye bari mu bisagara bitandukanye kuki wewe bagusabye kuja kuri urwo rutonde baba baragusiguriye mu gusaba ko woza gufasha guterera agacumu ku bumwe igituma bagusabye kubamo
yego barabimbwiye tukigera inaha njyewe n'umutware wanjye So, hari ibinyamakuru byamenye ko turi inaha eh, bamenye ko hari indi mpano nshyashya ya- yageze muri portland hanyuma bitangira kudukora kutwandikaho bimenyekanisha umuziki wacu hanyuma tubona abantu batangiye gukunda u- ubutumwa dutanga buriya ubwinshi buri mu kinyarwanda izindi ndirimbo zibaho subtitles z'icyongereza ariko nabonye umuziki ufite imbaraga cyane ku buryo ugera ku bantu b'ingeri zose hanyuma rero abantu bakunze ubutumwa dutanga batangira gukunda indirimbo abantu binaha indirimbo zacu batangira gukunda ibikorwa byacu cyane ko ari umuziki u- u- utsimbataza ubuntu utsimbataza imibanire myiza mu bantu utsimbataza imibereho myiza utsimbataza amahoro no kwishyira ukizana kwa muntu hanyuma rero eh, iyi partners for world health i- i- yoruganije iki gikorwa kumwe na one long ferro square batekereza yuko rwose natwe twagira uruhare mu kuharirimba Clarisse Karasira wamenyekanye mu ndirimbo zitandukanye ziri mu rurimi rw'ikinyarwanda nubwo hariho zimwe mu ndirimbo zawe ugenda ushaka ibyo uririmba ah, mu congereza munsi kugira ngo n'utumva ico kinyarwanda ashobore gusoma ivyo uriko uratanga ugiye kuririmbana n'abaririmba mu rurimi rw'icongereza gusa akenshi banavuga icongereza gusa ata n'urundi rurimi bavuga ayo ico gikorwa uzosohora indirimbo hari izo wasohoye mu congereza uzoririmba zimwe zo mu kinyarwanda canke bizogenda gute
nzaririmba i- iyi nyinshi nzaririmba ni izo mu kinyarwanda kubera yuko o, abanyamuziki nk'uko nabivugaga imbaraga dufite ikintu uba uri kuririmba kiba kirenze kuba kiri muri urwo rurimi gusa hari igihe ubanza kubasobanurira ngo iyi ndirimbo nayihimbye irimo ubu butumwa i- i- imeze gutya hari n'igihe binaborohera kuba banayifata bitewe n'uburyo ubaririmbishije ariko mfite na alubumu yanjye iriho indirimbo z'icyongereza n'ubundi ubutumwa ni bumwe Uh, ku buryo uh, nshobora kuzafata indirimbo imwe cyangwa ebyiri ziri muri urwo rurimi rw'icyongereza bitewe na audience afite hanyuma n'izo z'iwacu z'ikinyarwanda ku buryo ni na- ni n'uburyo bwiza bwo no kumenyekanisha igihugu cy'iwacu umuco w'iwacu Mhm. abategura ico gikorwa bavuga ko impunzi za Ukraine mugiye gufasha zingana gute ngaho muri uh, Maine ga Clary
baracyazibarura partners for world health baracyabarura kubera yuko uh, aho duherukanira bavu- wa- na one long fellow bavugaga yuko biyongera ubu ngubu ntabwo nahita amenya neza imibare yose ariko barahari ntabwo ari benshi nka za polonye hariya hegereye ukraine ariko barahari mm. mhm. nuko rero ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda inshuti bakunzi murumva ko dufise Clarisse Karasira ariko afatikanya n'abahanzi batandukanye basanzwe bava ngaha muri leta zunze ubumwe za Amerika kugira ngo bashobore gufasha abanye Ukraine bahungiye mu gisagara ca Maine ah, muri leta ya Maine Clarisse asanzwe arimwo ico gitaramo kizokwitabirwa na bande muri rusange
icyo gitaramo kizitabirwa kirafunguye ku bantu abo ari bo bose Uh, hari abantu twabonye batangiye kugura amatike mu rwego rwo kubishyigikira Uh, cyane cyane abatuye portland abatuye boston muri leta zegereye inaha kirafunguye ku muntu uwo ari we wese ahubwo kereka niba umbajije n'abandi bazakiririmbamo Mm, urafise amazina yabo yego Mhm.
harimo uwitwa justin spooner hari uwitwa karin cotter hari uwitwa dominic lavoy nanjye hari uwitwa joe walsh hari uwitwa angelica ferrer n'uwitwa jeff bim ndetse n'abandi ariko abo ngabo nibura nibo ba- bari kuri afishe ku bi- ku- ku- ku matangazo
nuko Ah, turacarindiriye abatandukanye ku murongo wa telefone muhinga bw'ivyuma barambwiye ko ah, batanguye kuboneka turahera kuri bimenyimana jean de dieu jean de dieu ikaze ku ijwi rya amerika no muri muri isanga
ndakoze cyane Eh, uhereye ga jean de dieu
undi muri tanzaniya muri tanzania majahe
ni kambi y'impunzi nduta muri kambi y'impunzi ya nduta Ah, hariyo akavura ko numva telefone yawe imeze ukuntu
Eh, imvura ni nyinshi rwose Eh, nuko rero jean de dieu twagutumiye clarisse karasira umuhanzi ah, w'umunyarwandakazi turiko turayaga ku vyo agiye gukorera impunzi z'aba- z'abanyeukraine muri maine afatikanije n'abaririmvyi b'abanyamerika bagenzi biwe akabazo kuri we
murakoze cyane mubanze mu ndamukwize karasira
Araku- hanyuma ikiba- ikibazo wama ndamubaza
Hello?
turakumva jean de dieu
ngoma mbaze uwo muhanzi eh, kubera numvise yuko agomba kuzoja gukorera igiteramo hariya nagomba ndamubaze ko eh, bishobora kumworohera mu gihe tumaze igihe n'ubu turaba ukuntu ziriya ntambara turiko ziraba rero sinzi ko azozikorera hanze ya ikirene cyane n'aho azokorera icyo giteramo muri ikirene hagati nimba azokorera muri ikirene hagati umutekano w'abantu azoba yakoranije azowucungera gute kugira ngo kumbure habe- Jean de haba Dieu.
inzirakarengane zigenda ziyongera oya ah, Cla- eh, Cla- Cla- clarisse uratwihanganira muri tanzania hari igihe baduhamagara batatwumvirije kuko tudafise fm turi ku mirongo ya mm, eh, imihoro itandukanye dusigure jean de Dieu, tugusigure ko clarisse ari ngaha muri amerika ico giteramo azokiremeshereza muri amerika ntazokiremeshereza muri ukraine
Ah, ego
sawa- sawa murakoze nta n'iradiyo tuba dufite zo kumviriza murambabarira oya ntaco mudafise iradiyo muzohore muja kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu com
sawa urakoze
murakoze namwe turafise na ndayizeye sedekiyase ku yundi murongo wa telefone ndayizeye ikaze ku ijwi rya amerika
murakoze Mhm, uherereye hehe
mu muji wa bujumbura mu gisagara ca bujumbura mu burundi havugwa make
mu gisagara cya bujumbura ni sawa Mm, twakuzaniye clarisse karasira akabazo canke intererano
ariko kama alo turakumva duga kw'ijambo a duga kw'ijambo ndashaka Eh, ndazi mu- ukuntu intangamarara yari imeze wabonye ko mugiye koruganiza igiteramo cyo cyo gufasha aba- nze- abantu ba- bahunze bo muri sisiteme rero ndashaka kubaza mbese abantu se mbe bizogenda gute kugira ngo bashyikire hoho mu buryo bwose bwabutanzwe bwose buzoca bushikira abo bantu uko buri bwose ako niko kabazo nari mfise
reka clarisse akwishure clarisse wumvise ikibazo ca ndayizeye mu ibujumbura mu burundi namwumvishe ndayizeye ndanamusuhuza Mm.
yego I- eh, nk'uko nabisobanuye wenda sinzi niba yabyumvise neza ni- ni igitaramo cyateguwe n'umuryango mpuzamahanga witwa partners for world health ifatanyije na- n'ikigo gikora iby'umuziki inaha cyitwa one long fair rero in- inkunga zose zizavamo amafaranga abantu bazariha binjira muri icyo gitaramo azajya azajya muri partners for world health isanzwe iri gukorana n'izo mpunzi inaha
ngira ndayizeye yatomokewe hari uwitwa adiri prince ari kuri facebook we yanditse ngo kuki none ah, ba- batabikoze ngo bafashe n'izindi mpunzi za afurika hari ico baba bategekanije gukora ku mpunzi za afurika nazo
Yo, arakoze cyane kuri icyo kibazo diane unyemerere nkisobanureho byimbitse Eh, uzokoze Iyi kubera yuko nabonye hari bene wacu ba- ba- banditse ni kubera iki ngo hari impunzi nyinshi za kongo hari impunzi nyinshi muri afurika ngo kubera iki uta- utagiye kuzifasha ukaba ah, uri muri ukraine uri kuri izo za ukraine abantu hari igihe bitiranya umurimo w'umuntu njyewe clarisse karasira ndi umuririmbyi ukoresha impano ye mu kubanisha abantu ukoresha impano ye mu kugira ngo abantu barusheho kuba beza turusheho kubana turusheho kuba beza ariko ntabwo ndi umuntu utegura amakampeni ntabwo ndi umuntu ntabwo nta organization mfite ikora amakampeni yo kujya mu mu- muri ibyo ngibyo byose ngewe icyo nkorana uwo murimo niyo minisiteri yanjye rero hari igihe a- abantu umuntu abana n'abantu wenda ntibabone cyane um, agaciro k'ikintu akora ku buryo babona ahantu iryo jwi ryagera hanyuma yabana n'abandi wenda babona a- agaciro ndetse n'imbaraga iryo jwi rishobora gufasha mu kintu runaka ba- ba- bamwifashisha ugasanga abandi bararakaye namaze imyaka myinshi mu rwanda namaze imyaka myinshi aho mu karere k'ibiyaga bigari nibyo koko abantu b'iwacu hari ibintu byinshi bi- bi- bibabaje hari izo ntambara hari hari byinshi rwose nanjye bimbabaza nkinahaba nageragezaga gukora uko nshoboye nkafasha abantu banyegereye mu bushobozi bwanjye bukeya ariko habe n'umuntu n'umwe wigize avuga ngo reka tworganize kuko hari bene wacu wenda ba- bafite ibibazo biri kubera muri we- nk'urugero reka nange eh, nk'urugero ku kibazo cy'umurenge bigize kubyandikaho eh, imu- umurenge ah, hari igihe haba ubwicanyi bukomeye cyane bigize kubyandikaho kuri sosho midiya zanjye ariko nyine ugasanga abantu wenda ntibanabyitayeho cyane ariko babona wenda hari abandi bakwitabaje kugira ngo ugende utange umusanzu wawe bakavuga bati none se ko utaje hano muri kongo none se ko utaje muri sudani ko utagiye muri somaliya ntabwo ngewe ntabwo ngewe umurimo wanjye ni ukuririmba ntabwo ari ukoruganiza ahubwo icyo nababwira nabo nibagira ibyo bategura rwose ndahari bazampamagare nzafata indege nze rwose tugire kontribusiyo nge ntekereza ko dukwiriye gu- gushaka ibisubizo eh, twihereyeho kurusha kubona umuntu hari ikintu agiye gukora nacyo gifitiye inyungu isi gifitiye inyungu ikiremwa muntu ugatangira kuvuga ngo ese kubera iki uh, ataje gu- gufasha ibibazo bya hano n'ibya hano n'ibya hano buri wese agira uruhare rwe mu kubaka ikiremwa muntu bitewe n'aho abashije kwishyikira kandi nizera yuko ibiri niba ari ikibazo kiri kubera hano muri meni niba ari ikibazo kiri kubera muri ukraine niba ari ikibazo kiri kubera muri zambia niba ntegereye nshobora kugira ikintu nkora ntabwo nkuriye gutegereza ngo ariko ngo none se ko na hariya wenda hafi y'aho mama wanjye atuye ko naho habaye ikibazo kubera yuko ikibazo kiri muri ukraine kiragira ingaruka kuri buri muntu wabyanga wabyemera aho uri wo hose kimwe n'uko ikibazo gishobora kuba kiri muri congo kikagira ingaruka ku muntu wiyicariye muri europe
nibaza ko ah, ndayizeye atomokewe ako kabazo hari n'abandi bari bakabajije kuri ah, kuri facebook yacu abakabajije bose twizere ko clarisse abishuye turase jean paul ku yundi murongo wa telefone jean paul ikaze ku ijwi rya amerika
Eh, murakoze cyane ko mu mwanya ku ku ijwi rya amerika uherereye ga jean paul ndaba mperereye mu karere ka kayonza mu rwanda kayonza muravuga make
kayonza turi aho twabwishije imvura ni byiza cyane tumeze neza imyaka iragenda yera izamuka izamukamo Mm, twabatumira umukobwa wanyu clarisse karasira
yego turabishimiye cyane Mhm, akabazo canke intererano
Eh, karasira amaze kudushimira cyane kuri icyo gitekerezo wagize Ah, mu by'ukuri ibibazo by'ubuhunzi ni ibibazo bikomeye cyane kandi biri hose hanyuma uburyo buri muntu ashobora kugira umutima wo gufasha impunzi ni ikintu cyiza cyane nkaba rero nagira ngo ngushimire ariko nkaba nagira ngo nkubaze eh, iki ikibazo ese eh, impunzi zo muri ikirere nibyo murimo murateganya uburyo mwazifasha hanyuma ubu ngubu dufite n'izindi mpunzi ziri hafi mu karere ah, ka- kaba k'ibiyaga bigari nagira ngo mbabaze rero ah, ni iki mwaba mutegura kugira ngo oh, mu minsi iri imbere muzafashe izo mpunzi ziri mu biyaga bigari ha- hano muri afurika icyo cyari kimwe nabazaga ikindi nkaba nari nifuje ko twavugana ah, mu buryo bwihariye nkaba nasabaga ko bakumpera ah, iyo i- iyo nimero yanjye bishobotse hanyuma nkakubaza ikindi mu buryo bw'ibanga kandi murakoze
urakoze cyane I- kuri icyo kibazo wa- Mm.
ubajije bwa mbere ntekereza ko nari maze kugisubiza ariko icyo nakubwira cyo aho ngaho eh, rwose tu- amaboko yacu arafunguye hari imiryango myinshi i- i- i- ya- itegamiye kuri leta hari n'amareta nibafu- nibategura ibintu runaka bashaka gufasha impunzi bak- bagakenera abahanzi rwose turahari ndetse nari maze kuvuga twebwe turi abahanzi turaririmba ariko ntabwo ari twebwe tworganiza ibintu bigendanye n'impunzi biba bifite amategeko agenda hcr iba yarashyizeho ndetse n'izindi miryango twebwe turahari ubwo mwebwe nimugira icyo gitekerezo mukabasha kutorganiza muzaduhamagare
Mm, naho ku kabazo ka numero sinkeka ko ah, clarisse kubure mubwire uko agutora ku ma- ku mbuga zawe zitandukanye aba facebook aba twitter canke instagram hama ivyo ashaka kukubaza azobicishe ngaho kuko nitwotanga numero yawe nk'uko abisavye yego wa- nanyibutse izina rye kugira ngo niyandika umuntu azamumenye kuko haba hari mesaje nyinshi cyane yakwandika ku- kuri instagram cyangwa akandika Ama- kuri amazina ya- amazina yanjye nitwa ndayizeye jean paul ariko kuri ah, kuri facebook nkoresha jpnkh ubwo nimba mbandikiye nzaba- nzabasha kubisobanura
yego ariko ni- nibigukundira bigukundiye wakwandika kuri twita cyangwa instagram ariko nibitanagukundira ntacyo tuzashaka ibyo iyo
okay mu kanya ngiye guhita nohereza ubutumwa murambona murakoze urakoze jean paul ugira umunsi mwiza
murakoze cyane namwe ego guillaume nawe turi kumwe uherereye ga guillaume
yanaherereye ingozi mu burundi haravugwa amaka ingozi nama
yego Mm, akabazo kwa clarisse karasira twagutumiriye
Eh, si akabazo nagomba gutera intege uwo mushiki wacu ari hiyo kugira ngo tumutere intege kuko ni igikorwa cyiza cy'urukundo Eh, natwe twaratekereje cyane kuri abo bantu bo muri ikirere ukuntu bari baragira ibibazo none turamuteye intege tumushyigikira kugira ngo akomeze icyo gikorwa cy'urukundo yatangiwe kuva kera Eh, kandi turakunda indirimbo ziwe ni nziza ziratwubaka ziradufasha rwose akomereza aho nicyo twifuza nari mfite cyo kumushyigikira murakoze cyane Mm,
murakoze cyane namwe
yego.
yego urakoze guillaume ngaho ingozi mu burundi ugira umunsi mwiza
Eh, nawe mugire umunsi mwiza yego uh, clarisse hariho rero rwabyishuye uravuga ko uri umuhanzi n'ibyo kandi ingene wisanze muri muri uwo murwi w'abagiye kuririmba kugira ngo bafashe ukraine nibo banakuronde bavuga ati turakeneye ijwi ryawe turakeneye ubufasha bwawe ariko nanone ico kimenyetso cyo kuvuga ngo baje bikora ku mwana ava muri afurika kugira ngo aze guterera agacumu Uh, ni ni icahe cigwa gikwiye gutanga ni icahe kimenyetso ni icahe ni ryahe somo birimwo ahatandukanye muri bino bihe isi igira ikibazo ari igihugu kimwe bika- bigakwiragira ku isi hose
isomo ririmo ni uko ni uko nta nta muntu umwe wi- wigira mu kinyarwanda tugira umugani uvuga ngo ngo inyoni iraguruka ikisunga igiti Eh, bisanishwa no kuvuga ngo a- umuntu agira andi maboko agira andi maboko umutware wanjye ni ukunda kubivuga neza ngo nta kintu umuntu ashobora kugeraho adafite abandi kimwe n'uko abandi nabo ntacyo bageraho batamufite ubwo rero aho waba uturuka hose ku isi ni isomo ry'uko eh, waba uturuka mu rwanda waba uturuka kuko abo abo bantu tuzaririmbana nk'uko bivuze nabo duturuka mu bice bitandukanye by'isi n'ubwo abenshi ari abanyamerika ubwo rero kuba ndi umunyafurikakazi urimo ndi umwe noneho ndi umugore umwe urimo ni ikintu gikomeye ni isomo rikomeye ko imbaraga za buri wese zikenewe mu kintu cyose gishobora kugirira umumaro ikiremwamuntu
n'ubu inyota yanje kumenya ubutumwa bwawe ngene buzohererezwa muri ico gitero iracahari kuko um, uko amakonsere yo ngaha af- ategurwa ni iki ah, uturirimbo ni ukuvuga ko utwo tw'ikinyarwanda tuzoba turimwo uribaza ko ubutumwa bwawe buzoshikira abazoba bari muri ico giteramo
cyane rwose ikindi hari n'abanyafurika benshi babinaha uretse aba- aba- abera hari nabo barahari ariko uh, sinzi niba wenda mujya mubona ama- amakonsere y'abanyafurika ba- bakomeye bafite music iri iri iri traditionnel ba- abitwa ba diwara abitwa ba siga abanya- ba- ba- ba angelique jo ntabwo i- indirimbo zose barimo amakonseri akomeye cyane ku isi ariko ntabwo bavuga ngo bare- bagomba kuririmba mu cyongereza kugira ngo bumvikane ururimi rwabo ba- abaturuka muri benin abavuga uruyoruba muri nigeria ahe hose u- umuziki ni ururimi ruri ini- eh, ruri- ruri mpuzamahanga niko nabivuga ariko nk'uko nabivuze eh, icyo kinyarwanda nzakiririmba ariko n'icyongereza nzakiririmba kugira ngo babashe kuba banabisobanukirwa neza no kubibasobanurira muri make agaseke karapfundikiye abazabishobora bazitabira
muri a- a- a- agaseke gapfundikiye reka tugire amatsiko tukwibarize nta n'akaririmbo kamwe gaclahi uzorimbamwo tubwira
Uh, mu zo nzaririmba wenda nababwira ubuntu ubuntu ni indirimbo mperutse gusohora mu mu mu kwa mbere k'uyu mwaka nayikoranye n'abavandimwe b'i burundi Mhm.
bita sabwimbaza ni abatimbo ngira ngo mu rwanda um, abatimbo tubita abakaraza abavuzi b'ingoma Yego.
mwiza cyane bigeze no guseruka muri East Africa Got Talent ni indirimbo rero nziza yitwa ubuntu eh, ni imwe muri mu zo mbabwiye nzaririmbayo kandi nziza iyo ndirimbo ahubwo ni nayo nabonye nk'abanyamakuru b'inaha tumaze kugirana ibiganiro b'abazungu ni barayikunze kandi batumva n'ikinyarwanda ariko byenyine n'iyo filozofi no kuba iyo ndirimbo iri ku isi rero babona umuco w'ahandi bakumva n'icyo washatse kuvuga n'ikintu gikomeye ni indirimbo mu ndirimbo zanjye zose babonye abenshi bambwira ko ariyo batangiye gukunda hari wari watubajije ngo tukubaze ngo tabara izo birimo muzuzo ririmba kuko abibaza avuga ati indirimbo titre ifise uko yitwa n'umutwe ifise numva izo yoba ifise ubutumwa bukomeye muri kiriya gitero muri kiriya gitera muramba bariyambuza igitero ngani kubera turi mu by'intambara
cyane rwose icyo navuga abantu nyine bazaze bazasanga repertoire yo ni nziza cyane indirimbo rwose ni nziza turi muri hasekisiyo ibintu bizagenda neza igiteramo kizobehaga clari kuba twumva bari ngaha muri leta zunze ubumwe za amerika
kizabera ku nzu yitwa one long fail square nk'uko nabivuze ni inzu isanzwe ikora ibitaramo imenyereye mu bitaramo mu mujyi wa portland man hanyuma rero bizaba ku itariki ya cyenda y'ukwa kane ukwa kane kugiye kuza azaba ari nimugoroba kwinjira ni ugutangira saa moya kwinjira hanyuma igitaramo kizanzika saa mbiri mugoroba urakoze cyane clarisse karasira igice cya mbere cy'ikiganiro twari twashimye kubwihebera ibyo muri ukraine ugiye gufashamwo muhinga bw'ibyuma diodone udushemo ubuntu gato hanyuma twinjire mu gice cya kabiri cy'ikiganiro aho clarisse aza kutubwira rero bishasha mu by'ubuhanzi bwiwe n'ukungene ariko imigambi yiwe atandukana ubuntu niko karirimbo watwemereye ko katazobura muri cya gitero clarisse sive muri cya giteramo yego nibyo ariko igitero ukihana ego nuko rero tumire amatega atadushemo ubuntu diyodone hanyuma duce tugaruka tuje mu gice cya kabiri cy'ikiganiro ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga umutumire clarisse karasira mu gice cya mbere cy'ikiganiro yatubwiye igiteramo agiye gukorana na bagenzi be b'abanyamerika kizobera muri maine igenekerezo rya cenda uku kwezi mu gice cya kabiri twa kino kiganiro turagaruka rero ku buhanzi bwite bwa clarisse karasira bishasha mu buhanzi bwawe kuva ugera ngaha muri amerika bitandukanye n'ivyahiga clarie
nibyo koko naba mbeshye mvuze ngo nta tandukaniro rihari kubera yuko iyo uhinduye ahantu uba uhindurije ibintu byinshi byonyine nk'ikintu cyitwa umuco wo muri afurika kwa kundi abantu haba hari ikintu abantu bari sosiyabure ubona abantu bari kumwe ubona kubona abantu byoroshye kubona abantu nyine ikintu ndumva twagiranye kenshi nakubwiraga ko mu bintu nkunda nkunda kubona abantu benshi kubona abana benshi banyuranyuranamo bakina ibintu nk'ibyo rero hano nasanze bitandukanye no mu muziki nabwo biba bitandukanye kubera yuko nk'iyo uri gutegura nka videwo z'indirimbo ba bantu washoboraga kubona muri afurika hano biba bitandukanye biba bisaba rero kwiga ubundi buryo bushyashya ubu ngubu rero niyo nzira turimo kugira ngo noneho dukomeze umuziki wacu kandi turabona inzira uko itangiye hano muri amerika iragana heza cyane turashaka kugeza umuziki ku rwego mpuzamahanga kandi byaratangiye
uvuga kuri ako kantu k'ubudasa hagati ya afurika no ngahanye abantu batandukanye wari umuntu ukunda kwibera mu bantu nk'uko ubivuze hanyuma ni ubuzima watanguye mu gihe uri mu bundi buzima urazi ko kera mu biganiro twakorana bya nyuma byose baguma bakubaza clarisse nta fiyanse nta ubunye urubatse ubu urubatse usi umushinga ntahe umuntu akorana imigambi itandukanye ibyo byo byo ubona ari urugendo rworoshe nk'umupfasoni w'umunyafurika gufatanya urugo ukarukorera mu mahanga ugakora n'umuziki
ni urugendo rworoshye ndetse cyane kuri ngewe kuko navuga ngo uko byamvunaga mbere ubu ngubu siko bikimvuna nubwo nyine ari bwo mfite n'izindi nshingano z'urugo kubera yuko umutware wanjye ni umuntu unyitaho cyane ni umuntu reka ntashiduka muvuze imitoma kandi turi mu kiganiro ariko ni umuntu unyitaho cyane ni umuntu ukunda yuko ntera imbere akaba arajwe ishinga no kubona ubu butumwa bugera kure kubera ko tubifata nka misiyo y'umuryango kuva nanatangira tukimenyana ntanatangira umuziki yarabikunze cyane kuko ndumva narababwiye ko twamenyaniye mu bintu bya music nawe yateguraga bigamije gufasha urubyiruko kumenya umurage w'abakurambere bakoze neza ubwo rero ni umuntu nawe ufite iyo iyo misiyo yo kubona sosiyete irushaho kuba nziza cyane binyuze mu muziki mwiza umuziki utari uwo kuririmba inzoga n'ubusambanyi gusa byogeye byahawe intebe ahubwo umuziki ushobora kugira ikintu wungura umuntu ejo n'ejo bundi ukazumva nyuma y'imyaka ingahe ukazumva rero ntabwo bingora cyane nubwo nyine hari izindi nshingano z'urugo kubera yuko mpagarikiwe n'ingwe
mu kirundi baca bavuga ngo kandi ngo uhagarikiwe n'ingwe aravoma hariho abatandukanye bakomeje kuvuga bagusaba cyane cyane ku ruhande rw'abatwumva bari mu burundi bati clarisse turafise abaririmbyi b'abarundi twifuza ko tuzobumva hamwe twumvise ubuntu harimo abarundi b'abatimbo ariko abo nabo bagifise inyota y'uko baha indirimbo uri kumwe n'abahanzi batandukanye b'u burundi hari icyo uri kurategura kuri bo ibyo bagusabye uzobishikana umunsi uri izina
ntabwo nabahakanira rwose nibyo birashoboka cyane kubera ko nk'uko nabikubwiye turi gutegura gukora umuziki wagutse ndetse cyane cyane kurusha uko byari biri imbere kurusha mu rwanda ntiwukorera mu rwanda ubu ngubu rero muri gahunda dufite ubu ngubu turi kubanza gusohora ibihangano dufite kwimenyekanisha cyangwa se kwegera sosiyete y'inaha ndetse n'abandi ariko mu minsi iri imbere tugatangira noneho gukorana indirimbo n'abandi bahanzi batandukanye hari n'abinaha twatangiye kuvugana ubwo rero ntabwo ari igitangaza cy'uko abarundi bene wacu basaza bacu bashiki bacu tutakorana rwose ngira ngo rero abakomeje kubi baza baratomokewe hagati aho bakunze b'ijwi rya amerika muri ko muratwumva ijwi rya amerika mu ndwi ihera ryagendeye clarisse karasira muri maine video yiwe iracatunganywa tubararikiye ko ni muri ino ndwi muzoja ku mbuga ngurukana bumenyi zacu kugira ngo mushobore kuraba we ubwiwe mu mafoto no mu mavideo hamwe n'ikiganiro cihariye yahaye ijwi rya Amerika ryari ryamugendeye muri Maine turafise Elias ndi kumwe nayo Elias sindakubesheye izina nindi kumwe nayo eh? Elias mwiriwe U- uri hehe Mahoro uratwu neza.
eh, ni Elias ndi kumwe nayo canke ndi kumwe nawe
Eh, ndi kumwe nayo ndi kumwe nayo nuko herega Elias we
ereko ni amahoro jewe ndi mu burundi mu ntara ya kanza muri komine kabarore kayanza muvuga make
yego ni ndi kumwe nayo mm, akabazo kawe kwa Clari- Ka- Clarisse Karasira twagutumiriye
bo jewe ntabwo ari nta kibazo ahubwo ni nk'intererano nashatse gutanga canke no gukenguruka Eh, kuri kiri- kiriya cyiyumviro yagize cyo gufasha ziriya mpunzi zo muri ikirene eh Mhm.
ni kuvuga
bandanya uvuga turakumva turate muri Ukraine biriya bintu biriko birahaba iyo turabye ku ma WhatsApp tubona ari ibintu bibabaje cyane nicyo gituma twomushimira ku kuntu yateguye kiriya kiganiro kugira ngo tofashe ziriya mpunzi kuko ziriya mpunzi zibayeho nabi cyane uravye ukuntu bi- yego uravye ukuntu biriko biragenda ni ukuri birababaje biriya bintu kubona agize iciyumviro rero cyo kubwire ngo atu- ateye- atote intererano yo kubwira ngo afashe ziriya mpunzi ni ukuri umuntu wese yoba ashoboye yofasha birahimbaye cyane kandi abaye u- novuga ko abaye uwa mbere eh, mu mu- mu baririmbyi basanzwe basanzwe baririmba ku isi ba- b'abanyafurika canke b'abo bo mu karere k'ibiyaga binini bashoboye kugira kiriya ciyumviro kugira ngo bafashe ziriya mpunzi kweli umuntu rero yokenguruka ni ukuri birahimbaye cyane jewe intererano yanje yariyo kuko nta kibazo nobona mfata ubwo ni ukumushimira rwose abandanya agira uwo mutima w'urukundo yatanguranye kugira ibyo bintu ni ukuri turamushimiye cyane rwose
ni ukuri murakoze cyane ndi kumwe nayo ariko abarundi n'abana beza koko
Elias urakoze twebwe urakoze ugira umunsi mwiza aragushimiye
murakoze namwe mubandanye kugira umunsi mwiza muri Washi- washingitoni muri amerika urakoze Clarisse we ari muri Maine mugabo sikure urakoze
yego Mhm. Pacifique nawe we uratwumva uratwumva ga Pacifique yego cyane ndabumva uherereye he
byemererewe mu mujyi wa nayirobi muri kenya Nairobi muvuga make
Nayi- nayirobi kweri turashima ntitwitonga n'akavura kari kamaze iminsi kabuze no muri ijoro karaye karagwa Mm. twagutumiriye rero Clarisse Karasira ijambo ni rwawe
eko jena nabonye mbona barita bagira yuko waje igiteramo cyo kubwira afashe impunzi z'abanyikirene kuko wanjye novuga yuko yagize icyumviro cyiza kandi bihimbaye cyane kubera ubuzima bw'impunzi ni ubuzima bworoshe cyane sindahunga ariko nubwo ndi ngaha muri nayirobi yego nabyo ntahunze ariko ndiko ndarabaza nuko umenga ubuzima ntibworoshe ku muntu aba ari mu gihugu kitari ikibiwe rero kwa bijya nabyo abantu baba bapu- baba bahunze naho urumva yuko ari ibintu byatari cyane aba bafite ubuzima bubi cyane rero kuba yiyumviriye ku- eh, kugira igiteramo kugira amahera azovamwo ayafashishe impunzi impunzi zibabaye cyane yagize igikorwa cyiza cyane nkamu- nkasa no gutera intege nongera eh, mvuga ati ahubwo n'abandi baririmbyi barakwiye ku- kujya hamwe bakaraba bagakora ibiteramo amahera barose bakayafashisha izindi mpunzi si ziriya gusa ziri hariya mu- mu- muri irya ntara yo muri amerika hariho n'izindi zigowe zaba ziri muri polonye ziri mu bindi bihugu bitandukanye ziragowe rwose kubera ziri mu bihugu bitari ikiwawe ntuburi kurakora ubuzima ntibuba bworoshye cyane
urakoze uh, pacifique ngaho nayirobi muri kenya ngira ngo clarisse yumvise ubutumwa umuhaye bwo kumutera intege
ariko murakoze namwe urakoze ugira umunsi mwiza nayirobi
yego namwe murakoze Mm. clarisse uraza kutwihanganira kubera ko kuri facebook niho hari ubutumwa hari aba- abo duhamagara ugasanga eh, bashimye kugaruka ku vya ukraine nubwo turi mu gice ca kabiri c'ikiganiro ntituza kubabuza kubivuga ariko twe turabandanya n'ibibazo vyacu ku buhanzi bwawe uh, fondation clarisse karasira naho igeze he vyifashe gute ivyayo
So, iyi nk'uko na- nayibonye nk'uko nabikubwiye ariko kiriya kiganiro ntabwo kirasohoka ego ubu nacyo bazakibona nk'uko wabivuze Eh, biriya bikorwa najyaga nkora bya- byo gufasha abana eh, twaje kurushaka uburyo tubyongera imbaraga mpuye n'umutware wanjye kugira ngo duhuze viziyo imwe kandi noneho yagutse noneho dushaka kubikora mu buryo bu- bugari eh, bwo gufasha ab- abajene noneho atari abana bakiri batoya cyane abajene kubaha uh, education mu buryo tuzashobora mu bushobozi bukeya bwacu gahoro gahoro twihaye intego yuko mu buzima bwacu mu mibereho yacu yose dushobora nibura tuzarangiza kwishyurira aba- abanyeshuri ibihumbi icumi kwiga kubera iki Uh, kuva bibiri na cumi na gatandatu urumva nanjye nari nkiri mutoya nyirayo segonderi nibwo nahise ninjira muri media nagendaga mpura n'abana benshi bo ku muhanda bababaye bikambabaza cyane nava kuri mikoro nkajya kubashaka nkajya kureba imibereho yabo hari n'abo nk- nk- nk'iriya nkambi y'impunzi ya gihembe ya- yo- yo muri gicumbi aho nakoraga hari abana benshi twakundaga guhura ba- bameze nabi baho nkumva nshaka kuza gukora ikintu gishobora gufasha abana b'u rwanda ariko nyine hari ukuntu biba bigoye wenda iyo nawe utariyubaka utarabona ubushobozi rero nyuma na gato narabaye n'umuhanzi narabitangiye ntangira kubikora ariko ugasanga ni ikintu gi- gisaba peresanse gisaba kuba umuntu ahari eh, cyane kandi nk'ubu ngubu ntabwo mari abana batoya kubitaho bisaba bisaba imbaraga nyinshi cyane kuba uhari cyane kandi ugasanga wenda bamwe ntabwo n'umusaruro wabo uragora cyane bitewe n'imikoranire n'ababyeyi n'ubukene n'ibindi bibazo rero na- nagerageje gufasha uko nari nshoboye kose ndumva mu minsi iri imbere eh, nshobora kuzatangaza cyangwa se kuza kuzagaragaza neza uburyo kiriya gikorwa cya i- i- iyi ngaruka cyagize nziza n'uburyo nyine cyarangiye twagifunze hanyuma noneho ubu tugatangira iki cyitwa daye kimeze nk'ikigega cyo gufasha abajene kwiga kubera ko twizera yuko education cyane cyane ku bantu b'abajene bafite ubushobozi bukeya b'aho ngaho eh, iwacu ari ikintu gishobora nibura ku- ku- ku- kudufasha ku- kugera kuri sosiyete nziza bibiri iravuga ngo ngo ngo nimumenya kumenya ni- ni- nibwo bizaba batura kumenya ukuri iyo abantu nyine ba- batabonye uburyo bamenya bamenya nyine ba- ba- ba- ba- bakaguma mu mwijima wo kutamenya bituma hari ibintu byinshi bitagerwaho nka sosiyete rero sosiyete yacu nigira abajene benshi bize badahura n'imbogamizi zo kubura amafaranga yo kwishyura badahura n'imbogamizi zo kubura ibikoresho byo kujyana ku ishuri tuzagira sosiyete nziza murakoze cyane Ah, turafise jean claude eh, kundi murongo wa telefone obede nawe turazi ko tugufise ugumeho muga tubanze twakire jean claude kuko niwe yagutanguriye jean claude ikaze ku ijwi rya amerika
murakoze cyane uherereye eh, uherereye he ga jean claude
mberereye mu mujyi wa kigali mu rwanda kigali muvuga make
Eh, ni amahoro rwose twabatumiriye clarisse Turashima karasira Eh, muri kumwe ku murongo wa telefone utubazo canke intereranyo ku bi- intererano ku bitandukanye mbere ya tuko byose mbere ya byose mubanze mu muntahirize mu musuhuze rwose
nkube nkube Turakunda- dukunda indirimbo dukunda indirimbo ze cyane ni umuhanzi mwiza cyane ari- ah- ahanga ku buzima turamukunda icyo gitekerezo rero ni cyiza cyane turagishima kuko mu buzima buriya gutanga ntabwo ari ntabwo ari ubwinshi bw'ibyo ufite ahubwo gutanga ni umutima halo ariko arakumva eh, Halo?
ariko arakumva jean claude bandanya Mm.
Eh, turamushimiye rwose nakomereza aho ngaho itanga ni umutima kandi rwose uwo mutima yagize wo ku- wo kumva ko ashobora kugoboka abababaye ibyo ni ibintu byiza cyane rwose tumuteye ingabo mu bitugu rwose ntakomereze aho ngaho kandi n'abandi bantu bitanavuze ngo ntuwe na n'ufite ubushobozi buhanitse buhambaye n'abandi bantu baba mu rwanda yaba mu biyaga bigari yaba muri amerika bose bakomeza uwo mutima w'ubutwari umutima wo kuzirikana abababaye umutima wo kuzirikana abanyantege nkeya kuko iyi si dutuye muri ibi bihe birasa nk'aho abantu bihugiyeho cyane birasa nk'aho abantu badashaka kugaragara bafasha abaciye bugufiya kandi nicyo kintu izo mbaraga zirakenewe muri ibi bihe turimo murakoze cyane urakoze kari wumvise ubutumwa bwa jean claude ndabwumvise ndanabukunze cyane jean claude ndagushimiye cyane icyo ni ikintu gikomeye cy'uko abantu tudakwiye kwirebaho cyane kuko muri iki gihe buri wese arakurura ashaka kwigwizaho ibintu nka biliyari abandi bari kwicwa n'inzara abandi bameze nabi icyo kintu rwose tukirwanya arakoze cyane tuzitabangiriye nanjye ku mutima obede ikaze ku ijwi ry'amerika uno munsi muri muri isanga turi kumwe na clarisse karasira akabazo intererano kuri we
yego murakoze cyane mbanje kumuramutsa arakumva uherereye hega obede
ubu tuvugana ndi nayirobi nayirobi kenya abakunzi b'ijwi ry'amerika i nayirobi turabahaye mwiriwe muri benshi muhadukurikira muri iyi muri yego akabazo kawe rero cyangwa intererano kwa karasira
yego ni akabazo kandi n'intererano turakunda indirimbo ziwe jesanzwe mva mu burundi turakunda indirimbo ziwe ziratwubaka ariko arakoresha ikinyarwanda kiba gikomeye cyane kiba umenga kirimo kiba gikomeye kitumvikana sinzi ko yodahindura akaza aradusobanurira hanyuma ku bijyanye nawe n'igiteramo agiye kudokora kikadofasha impunzi zabo muri ukraine aho yagize neza yumviriye neza kandi abaye umuhanzi akomeye cyane abaye umuhanzi yerekanye ko afite urukundo kuko hari abahanzi bakomeye cyane banamusumbya gukomera banamusumbya kumenyekana ariko batariyumvira gukora icyo kintu abaye umuntu wa mbere mbanje kumushimira kuri icyo kintu hanyuma indirimbo hariho indirimbo byiwe kwe akwiye kuzara zidusobanurira kugira ngo natwe naho njye mvuga ikirundi ntavuga ikinyarwanda ariko ikinyarwanda nza ndacyumva harimo amajyambo menshi numva mugabo haba hariho amajyambo akoresha abagumye hanyuma rero nkaba ndamushimiye ndamushimiye abandanya akora utwo twigoro bazi ko bimutwara uburyo bwinshi akemera kwihebera basaza we bakuru we abo bandi batoya biwe kubera ko urabona ko bahuye n'ibibazo bikomeye ageze umutima woroshe udakomeye imana imuhegagire imubandanize kandi ibyo ataruranirwa muri icyo giteramo agomba gukora nibyo nashaka kuvuga
clarisse obed arafise ikibazo akagira n'interano interano wabyumvise amajambo akubwiye n'imihedagire aguhaye ariko aka kabazo kiwe yuko ikinyarwanda ki hari abarundi batacumva neza mbere na mbere imana ibaha umugisha kuri izo ntwererano niko mubivuga yego intererano
ariko ikinyarwanda buriya mba numva kidakomeye wenda niba harimo ibikomeye nzajya tugerageza kubisobanura ariko umenga n'ikirundi kitoroha umuntu nkanje w'umunyarwanda
ururimi umuntu hari igihe rumugora ariko ariko hari hari ngira ngo iyo umuntu agiye akumviriza aratahura buriya abarundi n'abanyarwanda si byinshi dutandukaniye ko kera bavuga ngo ni n'urundi rwanda ni ukuvuga ko byinshi turabyumvikanako yego hama turafise na joyce belize sida turahebye turaronka umukobwa mu kiganiro cyangwa umupfasoni beri uratwumva berize wowe rero ubaye ubaye muri mwiriwe beri uri he
ndi mu rwanda
amaja nyarugenge berize tugukomere amashyi kubera ko mu kiganiro muri isanga ntituronka abakobwa n'aba abagore baduhamagara sinzi ko ari clarisse agukogose sinzi ingene bigenze ariko turagushimiye cyane kubona kubona uje mu kiganiro cacu sinzi igituma batatubahamagara canke bataduha nimero ngo tubahamagare kandi tuba dukeneye amajwi yanyu tugukomeye amashi kandi uri umu uciye uba uh, ico twita umu uri hejuru mu batwumvije bakanaturungikira nimero ngo tuguhamagare twagutumire rero clarisse akabazo n'intererano kuri we
clarisse rero mbere y'ibintu byose ndaje kumusura urumva ntabwo nari kureka gukurikira ikiganiro kubera ko ndamukunda cyane nabonye umutware we yabipositije ariko mbanza kugira ngo ni ibintu nyine bisaba kuri ariko mbonye mu kanya mumamagaye ngira ngo gisoroka uratuwe cyane ikoze cyane ni ukuri iki gikorwa mwakoze cyo kuduhuza muturabisa ni igikorwa cyiza cyane kuko nanjye ndabikunda ibyo bisanzwe bifata nka rero mudo wanjye kuko
belize belize belize beli umbabarire gatonya ndagucire mu ijambo ricubandanya kubera ko sindiko ndakumva neza kandi bisigura ko n'abandi je ntakumva n'abandi ntibakumva neza nimba uri muri haut parleur uvane muri haut parleur uvuge cyane yego uvuge cyane kandi uvane telefone muri haut parleur wiyegeretse
yego ni kuvuga ariko ntabwo iri haut parleur uyo ubu ni sawa ndakumva neza n'abandi barakumva neza
eh ndi kuvuga nari kuvuga ngo ntabwo nareka gukurikira clarisse akarasira kuko ndamukunda cyane ari mu bahanzi nyine nkunda ku isi ku rwego rw'isi nyine urumva niwe muhanzi wa mbere imbere ndamukunda cyane anera imbaraga ibitekerezo byiwe aratwubaka hari ibintu byo gupostinga nyakunda kumukurikirana cyane kuri facebook ndavuga ngo abagore nyine ni abakogoto batanishwa nabupaka ibyo ndabikunda cyane kuko nanjye hari inzu zifite rero iyo ndebye ukuntu ari kunkomeza birankomeza cyane nziza n'imbaraga ndumva rero ndamukunda kuba nabakurikiye mukuri murakoze kunkomera amashyi ariko nawe nayo bakunze kuko igikorwa cyiza nakoze cyo kuduhamagara ndumva akaragifata arakira ntabwo nabuze oporutinite nyine z'ukuntu twamenyana pe yaramwandikiye kuri fesibuke ariko ntabwo aransubiza ariko nza no kumusengerana uyu munsi ntazansubize kuko nimba hari umuntu ujya nsengera nawe arimo kuko nifuza ko yaba umuntu wo kuzikura
beri urahari
rero kuri byose abantu bakumva nyine bavuga ko ari byiza rero kuri icyo ngicyo umuhanzi kandi izamukomeze kandi clarisse akarasira ndabizi kuri kumva ndabizi ko imana izakugeza ahantu kure cyane wowe udatekereza ndagukunda nkunda nyine nk'uko uri role modo wigiraho kuzafasha abandi wigiraho nyine kwigira wigiraho gutekereza imana we ndi kumva ari n'inzozi kuba nyine uri kunyumva ndi kubivuga icyo nakubwira cyo kuhaje icyo namubwira cyo kuhaje n'agacika intege kuri hari ibintu ajya ashyira kuri facebook hari akafoto yigeze gushyira kuri facebook kera ariko nyine ngo ni akarabo k'imana rero ni ukuri kararisa karasira ni mutoya sibyo na wenda nyine afite imyaka makumyabiri n'ibiri ariko kararisa karasira ni mutoya ariko afite nyine intekerezo nziza nyine mfite inzozi z'uko igihe kimwe twazahura sinzi nimba nzagaruka mu rwanda kuko njya nsenga ngo ubukwe bwanjye azambere marene ariko kararisa karakira i love you sinzi nimba diane yakomera kontakiti ukazamushyikiriza pe kuko urumva ndabisengera ubwo rero iki nicyo gihe wenda imana yari ishimye ko tumenyana kuhaje kuhaje kandi ndabakunda wowe na famiye yawe imana izabagure yaba na mama wawe ndamukunda ndabakurikirana na ba sisa ba garase bose ndabakurikira ariko nabuze utuntu yo kubona ubwo rero kuhaje nta kindi nakubwira abaganda bacavuga ngo bambi
imana iguhereze umugisha beli reka ndaguhe clarisse abanza ku ishuri hanyuma uh, uraza kumusa eh, ugume ku murongo hanyuma uh, clarisse sinzi icyo ubwira belise kuko ubutumwa bwiwe bugiyemo amarangamutima
belise rero belise agiye kundiza kandi turi mu kiganiro ariko icyo namubwira belise imana imana iguha umugisha disi ntabwo nabona ibintu byinshi mubwira icyo akora imana iguha umugisha nanjye ndagukunze niba bishoboka niba kuri voa babona babona nimero yawe wowe ndabikwemereye rwose nta kibazo nzakuvugisha niba bashobora kumwereza
belise belise beli belise uratwumva ndakumva muhinga bw'ivyuma dusabe dusabe Dieudonné Cubahiro turi kumwe muhinga bw'ivyuma arafata nimero yawe turaza kuguha iya Clarisse hama Clarisse turamuha nimero yawe ko abiguhereye ruhusha nta kibazo tuza kubigirako Clarisse nakaye karirimbo eh nakaye karirimbo ushaka kwa kugira kwa kakapera gatonya imbere ko tuza gusozera kuko uri umukobwa umwana Mana we na- na akaririmbo kiwe nahema kumva eh kavuga ngo ibihe birahinduka urakoze Eh, araza kukaturirimbira yego urakoze cane uh, Gerard yego namwe murakoze okay ugira umunsi mwiza ugira umunsi mwiza beli kandi wakoze kuduhamagara Mm, clarisse urakoze kutuzanira abakobwa turababura muri kino kiganiro nimba mutwumva turakeneye amajwi yanyu ntidushaka kuza turumva ivyumviro vy'abagabo n'aba- n'abasore gusa diyo donaciye ndaba ego gerard uri hehe nawe
ekoje murakoze kumuha umurongo murakoze cyane Mm.
murakomeye namwe turaho turashima uherereye ga gerard
jewe ndi mu burundi akabazo kawe kwa clarisse karasira usongora kugira ngo turonke umwanya natwe wo kumusezera
egome nashaka kumuramutsa icyo nashaka kubaza alo
turakumva alo turakumva kuko ego indirimbo ziwe ziraruhura umutima ndakunda kubyumviriza nka- nkaruhuka umutima ndashaka kubaza egome urako we naye positire yiwe agapositire yuko kuri vewa yuko azofasha abanyayikirene ndashaka kumubaza kuki hariho aba abarundi bagize ingorane abanyarwanda Ah.
abanyekongo gerard bari mu kajeni gerard umbabarire ah, turiko turasozera ikiganiro clarisse yabigarutseko ariko tugutumire kuza kumviriza kuri we zitatu akaburungu radiyacu vowa akaburungu com uja handitse muri isanga uraza kumva inyishu ya clarisse karasira ugira umunsi mwiza ngaho mu burundi
Eh, mumve mumve nimero ziwanje oya ugira umunsi mwiza Mm. ego clarisse karasira turiko turasa nk'abasozera kino kiganiro belize hariho akaririmbo yagusavye nako tugusavye kudusezererako ariko imbere yuko ukadusezerako ubutumwa uhaye abatandukanye uh, muri bino bihe isi igezemo n'ubwahe
icyo nababwira ni ni ubutumwa umunyarwanda mugenzi wanjye witwa jean rodier yigize kuvuga N- ni ugu- muri iki gihe ni ugu- bisaba gushyira hamwe turi mu gihe isi ikeneye imbaraga za buri wese kugira ngo buri muntu abashe kubaho neza turi mu gihe tudakeneye ko twigwizaho ibintu eh, kugira ngo dukandagire abandi kugira ngo du abandi nyine twigire nk'aho abandi ntibindeba birabareba ngewe upfa kuba ameze neza turi mu gihe dukeneye kuza hamwe buri wese imbaraga ze afite buri wese eh, icyo ashoboye gukora gukorera mugenzi we cyiza akaba yagikora turi mu gihe Urakoze.
abantu Mm.
bakeneye ku- kubwirana amagambo meza atari ibintu bicanira ego clarie turirimbire mu masegonda make gusa kariya karirimbo belize yadusavye
reka reka ndirimbeho agace gato kava ngo uwe hanze y'ibiriho yehe niwe ugenga mm, n'ibyo biga niwe utume utumenyera ibyiza ah, kubaho ingenga bihe ye ibihe birahinduka urakoze cane clarisse wakoze cane kwitaba muri isanga y'uno munsi ejo ntitwaguhamagara uzotwitabe
nta kibazo rwose namwe mwakoze imana wo mu gihe urakoze cyane dushimiye Dieudonne Cubahiro twari kumwe mu bihinga by'ivyuma na ingenieur yamufashije gutunganya amajwi kugira ngo abashikiraho muri ameze neza Diane Nahazunije nabateguriye nongera ndabashikiriza muri sanga y'uno munsi tubararikiye kuzokurikirana mu misi ibiri iri imbere ikiganiro ca video twakoranye na Clarisse Karasira tumugendera muri Maine aragaruka ku bitandukanye ariko arakora ubwo rero muzoje kuri VOA radio yacu mushobore gukurikira ico kiganiro ahanje turaza kongera saa kumi na zibiri ku masaha agezweho hirya nino ku isi ngiye ku mu karere k'ibiyaga bigari ngiye kubategurira mubandanye muryoherwa n'ijwi rya amerika mu ndimi zitandukanye amajwi menshi yabera bo mu isi atakamba